iyi mwumvanira ry'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shatuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye iminsi irindwi leta ya nigeria yahaye abanyarwanda bahari ku bwumvikane bw'icyo gihugu n'umuryango w'abibumbye kuba bahavuye yarangiye urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasabye leta ya nigeria kuba ihagaritse icyo cyemezo leta zunze ubumwe za amerika zahagaritse etiyopiya mali na gineya mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya afurika na amerika yitwa agowa ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aroyizi bigira imana aroyizi umwaka mwiza kandi biriweho ndahize mwiriwe veniste agizwe ahanini n'ayavugwa muri afurika leta z'ubumwe za amerika zarahagaritse etiyopiya mali hamwe na gineya mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya afurika na amerika yitwa agoa perezida joe biden yari yaragabishije kuzovana ivyo bihugu muri ayo masezerano avyagiriza guhunyanga agateka ka muntu n'itembagaza ry'ubutegetsi amerika ivuga ko etiyopiya yahonyanze agateka ka zina muntu bikabije mu ntambara iri muri tigreya mu gihe gineya na mali byo bihogwa ihirikwa ry'ubutegetsi muri mali urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi w'imana baranse kwemera umugambi wa leta igizwe ahanini n'abasirikare w'ikiringo cy'ifatakibanza kiva ku mezi atandatu gushika ku myaka itanu imbere yo gusubiza igihugu ku ntwaro ya demokarasi igisirikare kiri ku butegetsi muri mali kuva mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri gikoze kudeta zibiri congera cyunguruza amatora cyari cyavuze ko aya matora azoba mu kwezi kuza kwa kabiri umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa mali abdulayi diop irarungikiye uwo mugambi mushasha ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo muri afurika y'uburengero cdao ku munsi wa gatandatu iyi ngingo yafatiwe mu biganiro by'abaserukiye abandi mu gihugu kuri kazoza ka mari ishyirahamwe cdao ritegekanya gukorana mu nama idasanzwe kuri mari ku mugwa mukuru akra muri ghana ku itariki y'icenda y'ukwezi kwa mbere kugira yihweze iyo ngingo yafashwe na mari
washington ijwi rya amerika muri afurika kandi abajejwe umutekano barishe abantu babiri mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bw'abasirikare muri sudani hari ejo ku munsi w'imana ibi byavuzwe n'ishyirahamwe ry'abaganga bo muri ico gihugu ibi biciye bishikana ku gitigiri c'abantu mirongo itanu na batandatu bamaze kwicwa muri iyi myiyerekano kuva habaye kudeta y'abasirikare mu kwezi kw'icumi itariki ya mirongo ibiri na gatanu nk'uko bivugwa n'abo baganga abajejwe umutekano ntaco barisigura kuri abo bantu babiri bagirizwa ko bishe ha ruhande y'aya makuru umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdoke yavuze ejo ku munsi w'imana ko atanze imihoho ni nyuma y'amezi abiri asubijwe muri ayo mabanga umwumvikano wa politike wari wamuhuje n'igisirikare mu ijambo yashikirije kuri televiziyo abdallah hamdoke yavuze ko hakenewe ibiganiro bishika ku masezerano mashasha ku kiringo fatakibanza kizoganisha igihugu kuri demokarasi muri nigeria igipolisi cyo muri leta ya zamfara mu buraruko bushira uburengero carabohoje abanyeshuri mirongo ibiri n'umwe bari baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ibi byavuzwe n'umuvugizi w'ico gipolisi mohamed shehu ku munsi wa gatandatu igipolisi cyavuze ko abo basuma bazibiye ibarabara bongera batwara ingenzi zari mu mabisi atanu harimwo n'imwe yari itwaye abanyeshuri
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yabwiye mugenzi we wa ukraine volodimir zelenski kuri telefone ejo ku munsi w'imana ko amerika hamwe n'ibihugu bicuritse bazokora ikintu gikomeye igihe uburusiya bwohirahira bugatera ikirere ibi byavuzwe na perezidansi ya amerika white house ejo ku munsi w'imana jen psaki ajejwe kumenyesha amakuru muri perezidanse yavuze ko perezida wa amerika ashyigikiye utwigoro twa kidiporomasiya turiko turakogwa utu twigoro turimwo ibiganiro hagati y'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru hagati ya amerika n'uburusiya bitegekanijwe ku matariki y'icenda na cumi i geneve mu busuwise muri uku kwezi kwa mbere perezida biden yavuze kandi ashimitse ko amerika yiyemeje gukingira ubwigenge n'ubutaka bwa ukraine iki kiganiro kuri telefone cejo ku munsi w'imana cabaye haheze iminsi perezida biden agabishije perezida w'uburusiya vladimir putine ku ngaruka zikomeye zoba mu gihe uburusiya bwotera ukraine yahoze mu bumwe bw'abasoviyete
urakoze aruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadi wacu vuba akadomo kamu no ku mbuga za yutube instagram na facebook aderesi yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iminsi irindwi leta ya nigeria yahaye abanyarwanda bahari ku bwumvikane bw'icyo gihugu n'umuryango w'abibumbye kuba bahavuye yarangiye ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa cumi n'abiri leta ya nigeria yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo ku mpamvu za diporomasi abanyarwanda umunani babaye abere ku byaha bya jenoside bamaze kuburanishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda kimwe n'abarangije ibihano bari bakatiwe urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasabye leta ya nigeri kuba ihagaritse icyemezo cyo kwirukana abanyarwanda yari yakiriye barekuwe n'urwo rwego inkuru irambuye kemisto kure mutijima inyandiko ikubiyemo uwo mwanzuro yashyizweho umukono n'umucamanza w'urwo rugereko ishami ryarwo rya rusha joseph chiyondo masanche ugaragaza ko ari nawe wari washinzwe dosiye y'aba banyarwanda bose abarebwa n'uyu mwanzuro barimo francois xavier nzonemeye prosper mugiraneza proteze igira nyirazo anatole nsengiyumva alphonse nteziryayo tarsise muvunyi andre ntagerura ndetse na innocence gahutu aba barimo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare bakuru mbere y'uko fpr ifata ubutegetsi bari bakiriwe na leta ya nigeri ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka dusoza hagendewe ku masezerano iyo yagiranye n'urwo rugereko ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umucamanza chiyondo masanche yavuze ko uwo mwanzuro wafashwe hashingiwe kuri ayo masezerano impande zombi zari zagiranye mbere ku busabe abo banyarwanda bagejeje ku rugereko ndetse no ku ngingo ya makumyabiri n'umunani y'amasezerano ashyiraho urwo rugereko iteganya ko leta z'ibihugu zizakorana narwo kandi zigashyira mu ngiro nta gutindiganya ibyemezo byafashwe n'umucamanza cyangwa se urugereko ubwarwo umucamanza yavuze ko bitewe n'uko impaka n'ibindi bibazo byavuka mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano impande zombi zari zagiranye bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro kandi na leta ya niger ikaba igomba guhabwa umwanya wo kumvwa ku mpamvu z'icyemezo yafashe cyo kubirukana biri mu nyungu z'ubutabera gutegeka leta ya niger kubihagaritsa ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyemezo kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma kuri icyo kibazo umucamanza kandi yasabye ubwanditsi bw'uru rugereko gushyikiriza ubutegetsi bwa niger uyu mwanzuro n'abarebwa n'iki kibazo bose n'abunganizi babo asaba ubutegetsi bwa niger nabwo kwandikira uru rugereko bitarenze iminsi mirongo itatu y'akazi butanga ibisobanuro ku mpamvu z'iyirukanwa ry'abo bantu bunazihuza n'amasezerano bwari bwasinye yemera kubakira no kubatuza uretse gutanga impamvu za diporomasi leta ya nigeri ntigeze isobanura impamvu yisubiyeho ikava mu masezerano yo kwemera kwakira aba bagabo bose uko ari umunani icyakora leta y'u rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije bwana alain mukurarinda iheruka gutangariza ijwi rya amerika ko itanyuzwe no kuba umwanzuro wo kohereza aba banyarwanda muri nigeri warafashwe itabimenyeshejwe mu gihe yamye ikorana n'urukiko rwarusha mu bindi byemezo ku kuba icyemezo cya nigeri cyaba hari aho gihuriye n'imibanire yayo n'u rwanda bwana mukuru arinda yavuze ko leta avugira nta nyungu yagira mu kuvangira abanyarwanda aho baba bari hose mu gihe nta cyaha bakurikiranweho avuga ko u rwanda rwiteguye kubakira mu gihe bahitamo gutaha mu gihugu ko nta rindi kurikirana cyaha ryaba kuko bamaze kuburana ku byaha bashinjwaga leta y'u rwanda iravuga ko yiteguye kwakira abo banyarwanda uwungirije umuvugizi wa leta alain mukurarinda yabwiye ijwi ry'amerika ku bariya abanyarwanda umunani batagomba gutinya gukurikiranwa n'inkiko zo mu rwanda kubera ko babaye abera imbere y'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda abandi bakaba bararangije ibihano byabo alain mukurarinda yatangiye ambwira uko bakiriye kiriya cyemezo cya leta ya niger kiriya cyemezo ngira ngo kugira ngo ibintu bisobanuke neza tugomba gutandukanya bariya bantu umunani barimo bamwe bagizwe abere ndetse n'abaharangije ibihano tukanatandukanya n'inzego icyo zakoze aho ngaho niho ntanatinda cyane cyangwa nasobanura avuga nti kubona urwego nka mekanisme ni ukuvuga ruriya rwasigariyeho urukiko rwa rusha rumaze kurangiza akazi urukiko rwa rusha n'urwo rwego barakoranye n'u rwanda kugeza kuva igihe izo nzego zose zabereyeho ariko hajya gufatwa icyemezo nka kiriya kireba abanyarwanda bene igihugu bakagifata batamenyesheje u rwanda ntabwo mvuga ngo u rwanda rwagomba kujyamo kugira ngo rufate icyemezo runaka ariko nibura kumenya ayo makuru areba abenegihugu aho ngaho rero nimvuga nti byaratunguranye iyo mikorere ntabwo ihwitse yo kuba abantu barakoranye imyaka icumi makumyabiri hafi mirongo itatu ariko hajya gufatwa icyemezo nk'icyo ngicyo ntibabimenye naho tugarutse ku banyarwanda bo ubwabo bagizwe abere abandi barangije ibihano ni ukuvuga ngo bafite uburenganzira bwo kwitegembya byakabaye byiza babashije bavuze bati tuje mu rwanda ariko u rwanda ntabwo rubibahatira buri wese afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka nta nubwo banashobora gutinya ngo barongera baburanishwe ku byaha bagizweho abereye cyangwa se barangije ibihano kuko amahame tugenderaho mu butabera ku isi nta muntu uburana icyaha inshuro ebyiri uvuze yuko ari abanyarwanda ko bafite uburenganzira bwo kuza mu rwanda cyangwa se kujya aho ahandi bashaka u rwanda hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo mubasabe leta ya nigeri nk'abanyarwanda baze mu rwanda nta gahunda yagombye kuhaba yo kubasaba turabasaba se urwego rw'amategeko waba ubasaba ko umunyarwanda nk'uko nabivuze iyo nta cyaha akurikiranyweho cyangwa se yagikurikiranyweho akaburanishwa akagirwa umwere cyangwa se akaba yararangije igihano aba afite uburenganzira bwo kwitegembya ku isi yose ariko turavuga tuti muri ibyo biganiro byabaye hagati ya nigeri n'iriya mekanisme cyangwa se uriya rwego rwasimbuye urukiko rwa rusha u rwanda wenda iyo baza kurubwira tuti hari abanyarwanda bashobora kwitegembya rwaba kuvuga tuti amarembo arakinguye niba bashaka kuza bazi nibo ba nyuma bafata icyemezo ariko wenda hari ibyaha bari bakurikiranyweho koko icyo gihe biciye mu nzego zibifitiye ububasha basabwa ariko uyu munsi rwose ntabwo umuntu witegembya wamusaba ashatse kuza mu rwanda yaza ashatse kujya ahandi yahajya ale mukurarinda wungirije umuvugizi wa leta y'u rwanda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
ikinyarwanda cyamize ururimi rw'ikirundi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda ibyo bikubiye mu gitabo giheruka gusohorwa na kaminuza nkuru y'u rwanda umwanditsi w'icyo gitabo asanga bimwe mu bitera iki kibazo ari ubuzima n'imibereho y'abarundi bahungiye mu rwanda inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru umutwe w'ico gitabo ni inkomezi kinyarwanda gifise mu kumira ikirundi patience david mbonabuca yiga mu gice ca kabiri ca kaminuza mu ndimi muri kaminuza nkuru y'u rwanda yanditse ico gitabo yasiguriye ijwi rya amerika ico bisigura bisigura yuko umuntu avuga ikirundi iyo ageze mu banyarwanda ikirundi kirazima burundu agatangura kubusanga ariko aravuga ikinyarwanda abanyeshuri biga mu mashuri amwe n'abanyarwanda abarimu ni bamwe rero iyo bari kubarigisha mwarimu akigisha ikinyarwanda murundi acika kwa kundi baba basohotse hanze bavugana n'abanyarwanda kuko abarundi baba bari bake ugasanga rero kubera ari ururimi bavuga rudasaba umuntu asobanura basanga kuyisanzemo rero mu bucuruzi naho abadandaza na benshi n'abanyarwanda kandi umurundi abaye mu rwanda bisaba ko aza gusoma birasaba ko agenda mvuga rwa rurimi bumvikanaho ni ukubwira baronke serivisi si serivisi gusa n'abarimu ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya washobora gukoramo bakubwira ati uzi ikinyarwanda cyangwa ugasanga ni serivisi isabwa ikinyarwanda icyo uwo mwanya uza wumva urukunze ukumva ubigize kandi rero nta kibazo usanga byoroshye ntibiri gutwara umwanya muniniya abo barundi batakivuga ururimi rwabo neza nabamaze imyaka irenga itandatu barahunze igihugu cabo uwo mwanditsi aremera ko bigoye ko baguma bavuga ururimi rwabo neza kubera aho baba n'ubuzima babayemo ikibazo cyagiye kuza rero ni uko benshi bagiyemo uko nyine ku bw'izumva zitandukanye ariko cya kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka wafata akanya ngo muganire iminota itatu itanu ikinyarwanda cyo kiba kishe mu kirundi twavuga ko abo barundi nabo bari mu rwanda basigaye bavuga ururimi uruhe ahubwo ruranayoberanye kumenya urwo ari rwo kuko ubashyize mu banyarwanda baravuga ati aha urazi kuvuga ikinyarwanda ariko ndumva yuko uri umurundi yamubaza ngo umenye gute ngo ndumva agisa yawe kandi bavuga ikirundi neza wabaye urundi rurimi ruri hagati na hagati nabaza rwitwa gute namba ari pijini namba ari creole namba ari urundi rurimi cyangwa niba byoshoboka ko tugwita ikinyarwanda cyapfubye cyangwa ikirundi cyapfubye avuga rujya rurimi agomba gusa nabo ariko yamara kuruvuga agasanga ntasa nabo neza neza ariyumvamo kiripabilite muri we akumva yuko yamaze kugira esheke aca yumva wenyine ntibamunena ariko we niwe yinena ariko ku banyarwanda nimushake mumarane imyaka n'imyaka ntibanyereza ngo bagire mu kirundi kubera izo mpungenge zo guta imico n'akaranga bifatiye ku rurimi kavukire bitumwe no kugwibagira hari imigwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rwa basekuruza arsene bitabuzi ni umwe muri bo atwara umugwi ndangakaranga witwa amararo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rero ugasanga umuntu bamwizeye cyangwa yasohoye umwana wiwe cyangwa areka kwera umuhungu wiwe ntashoboye kuvuga ijambo ry'ikirundi haba ibyo gusaba umugeni cyangwa ibyo kugaba ngo amenye ibice bigize ijambo ry'ikirundi sinzi ko mbiba ni mu mayira abiri urabura icyo uja gufata niyo ntambara yacu ya misi yose nacyo cyaduhagurukije kugira ngo tugerageze kugarukana ka kanovera k'ikirundi kanatsinda niko karanga muntu kacu kandi bavuga ngo utaye akaranga aba atayibanga tugerageza ubwa mbere tubikijije mu migwi ndangakaranga za ntambo za mbyino za ngoma bya bicubarangisho kavukire muri magiranire y'imico twebwe naho twigisha iby'imico n'akaranga ntitwigisha kwizingitirira kuri wa muco wacu kuko urumva bategerezwa gukoresha ururimi rw'aho uh, bagiye abo basanzeho ni ya magiranire y'imico nakubwira mugabo twebwe icyo tubahamagarira niki ni uko badaheza ngo bace bibagira rwa rurimi rwabo ya mico yabo uyu mubyeyi nawe afise umwana yiga mu mashuri mato mato abona ko ari ikibazo kitoroshe kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga k'iwabo ifatiye ku rurimi yamara yatubwiye ko bagerageza n'aho ababazwa n'uko umwana wiwe atazi neza indirimbo ihayagize igihugu ciwe ikirundi arakivugaho gake cyane banyine nacuba tutugikoresha mu rugo ariko ibintu byinshi avuga n'ikinyarwanda birambangamira ku ishuri azanye nk'imikoro y'ikinyarwanda birangora kumukoresha kubera usanga nyine bitasa n'ikirundi birambabaza nyine kubona ari umwana w'umurundi ataba atazi ikirimi cy'iwabo uburundi bwacu tukaba tuyimwigisha ariko umugabo yiza cyane ni kuririmba rwanda nziza ko yakunda kumva cyane ku ishuri muhira arumva ikirundi nyine ariko kubera abakozi nabo tuba tubana bose bavuga ikinyarwanda usanga ikiza cyane kuri we ari ikinyarwanda namwe biga umenya muvuga ikinyarwanda ashimisha kubera kubana n'abanyarwanda dusumira ku banyarwanda tubana nabo tugendana nabo nicyo gituma usanga kenshi natwe icyo dukoresha kugira ngo dushobore kumvikana yego urabizi ko ari umurundikazi kumwigisha n'imbyino z'ikirundi no gutamba ikirundi byose aho niho bitabuze afatira mu guhamagarira ababyeyi kudacika intege kuri urwo rugamba ni ibisanzwe cyane na twebwe mu bo tubana babaye mu burundi baratubwira bati twebwe turi mu burundi twarashobora kujya ku ishuri tukavuga ikirundi ati mugabo dushyitse muhira twaramenya yuko dutegerezwa kuvuga ikinyarwanda na twebwe nicyo uno munsi duhamagarira abo onye ntitubabwiye ngo nibajya mu byo bajya kwisumamwo ngo tubabwira ngo bategerezwa kuma bavuga ikirundi oyaye nibakoresha urwo rurimi mugabo nabo bidatuma duca duca canke duta kakaranga kacu kwa ururimi rwacu rega ndaguha akabero koroshe mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa mugina akiga petera akiri muto izo ndirimbo zibiri akazimenya zose bibuze iki ngo umwana aje kwishuri yige Rwanda nziza hama niyashika muhira yige Burundi bwacu ivyo bintu ntacyo bitwaye ariko azogenda haru yigira haruguru azogerageza kumenya mbega Burundi bwacu ni hanyuma wa muvyeyi tubasiguye neza ivyo ari vyo niho hazogaruka rero wa muco n'akaranga kacu no gukunda igihugu kuziko nihagaruke bakiri imigana abana bababwire kirazira bababwire ikirundi ca kera umwanditsi Patience David Mbonabuca muri ico gitabo ciwe yarashizemo ko hari abarundi bahungutse bakakigwa nabi kubera ko basigaye bavuga ikinyarwanda urwo rurimi rero nago bararutahana yuko hari abantu bigize kuzira ko bariko baravuga ikinyarwanda ivyo arivyo vyose ntihagire umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye kandi ntihagire n'umwana abikubitirwa ngo akubitwe inkoni ngo riravuge ku ni ibintu bigoye kureka bishikira abakuze bigashikira n'abana ku barundi barenga ibihumbi mirongo ine n'indwi bagisigaye mu buhungiro mu gihugu c'u rwanda nk'uko ibitigiri bitangwa n'ishami mpuzamakungu hcr bivyerekana ico gitabo kivuga ko hafi nka bose bavangavanga indimi pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
amakuru ya siporo tuyahereye mu rwanda mu mupira w'amaguru kuri wa mbere ikipe y'igihugu cy'u rwanda amavubi irakina n'ikipe y'igihugu cya gine konakiri mu mukino ubera kuri stade amahoro jean claude munyandinda uyu munsi kuwa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka ikipe y'igihugu y'u rwanda y'umupira w'amaguru irakina n'ikipe y'igihugu ya guinea conakry uyu ni umukino wa gicuti uza kubera kuri stade amahoro i remera umutoza w'u rwanda vincent mashami yamaze gutegura abakinnyi agomba kwifashisha biganjemo abasanzwe bakina mu gihugu kandi batajyaga babona amahirwe yo kujya mu kibuga mu mikino y'ikipe y'igihugu muri abo bakinnyi harimo abashobora kuzubakirwaho mu majonjora yo guhatanira irushanwa rya shani rihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo muri bo twavuga nka jean pierre ishimwe jean bosco ruboneka rage byiringiro na Yves Mugunga bo muri APR FC hakaba kandi Clement Nigena Adolphe Hakizimana na Blaise Nishimwe bakina mu ikipe ya Rayon Sport umutoza w'Amavubi Vincent Mashami arasobanura akamaro uyu mukino wa gicuti ufitiye u Rwanda turimo turategura ekipe izatangira amajonjora ya CHAN umwaka utaha turimo turareba abakinnyi benshi batajya babona amahirwe mu gihe cyashize haba kuri twebwe objective zacu zirasobanutse ubwo nagina impamvu yahisemo kuza gukina mu Rwanda no gusaba umukino ko twakina nayo birumvikana yerekana ko nayo hari ibyo yatubonyeho hari ibyo yabonye ko yadukuraho cyangwa se yatwungukiraho singira ngo objectives zabo barazizi icyo tuzakora twe gusa ni ugushyiramo ekipe kandi tukazashyiramo ekipe igiye gukompeta uyu mutoza kandi aravuga ko umwaka turangije w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe utagenze neza muri rusange ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru wari umwaka wabayemo byinshi byinshi bivangavanze ibyiza n'ibibi birumvikana ko hari aho twagize amarezita meza hari aho tutagize amarezita amazita meza cyane cyane ko tugeze dushobora kubona karifikasiyo ya ya kandi birumvikana aho ngaho ntabwo navuga ko byagenze neza nanone ikindi kitagenze neza ni uko tutashoboye kujya muri final phase ya playoffs ya world cup qualifiers nabyo ntabwo byagenze neza ariko wenda urebye urugendo rwacu muri can ntabwo rwari urugendo rubi muri sani navuga ko wabaye umwaka urimo byiza yego ariko nanone ibi navuga ko ibitaragenze neza nibyo byabaye byinshi nyuma y'umukino w'uyu munsi kuwa mbere hagati y'amavubi y'u Rwanda na Siri Nationale ya Guinea aya makipe yombi azongera guhura kuwa kane w'iki cyumweru umukino nawo ukazabera kuri Stade National Amahoro i Remera bukeye bwaho ikipe y'igihugu ya Guinea izahita yerekeza muri Kameruni mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu muri iyi kandi izatangira kuva ku itariki ya cyenda y'uku kwezi kwa mbere ikarangira ku ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ikipe y'igihugu ya Guinea iri mu itsinda rya kabiri hamwe na Senegal Malawi na Zimbabwe tukababwira ko ikipe y'igihugu ya Senegal nayo yari yavuze ko ishaka kuza mu Rwanda kwitegura irushanwa rya kan ariko biza guhinduka ku munota wa nyuma yari claude munyandinda i kigali mu burundi naho mu mikino ya super coupe mu irushanwa rya handball bujumbura ibikombe byaraye bitwawe n'amakipe sisters na brothers team mu mukino wari witezwe cyane mu mujyi wa bujumbura umupira w'amaguru hagati ya interstar na vitalo vitalo yatsinze ibitego bibiri kuri kimwe desire hatungimana ubwo rukino rwasubiye kwerekana ko naho interstar igeze mu cyicaro cya kabiri ahari ifise ikibanza ca mbere iyo ihuye na vitaro igisagara ca bujumbura hasigara havuga umupira w'amaguru gusa abantu isinzi rero nibo bari bitavye urwo rukino rwabereye ku kibuga intwari interstar niyo yatanguye kwinjiza vitaro iragombora iza no kuronga itsindo kigira kabiri mu minota ya nyuma y'urukino umumenyereza wa vitaro arashima kubona bashoboye gutsinda urwo rukino rwabahuje n'abakeba akaba yizera ko bizofasha abakinyi biwe gutangura igice cya kabiri cy'ihiganwa kizotangura itariki indwi z'ukwezi kwa mbere bafise ishaka ryo gutsinda nibaza ko urukino rwa rukino rwiza cyane uwo ari wese yabibonye teresitare ni ekipe nziza kandi natwe turishimye kuba dushoboye kwitwara neza imbere muri runo rukino twagerageje gukora ibyo twateguye muri andirenema nabo barakora ibyo bateguye muri andirenema ariko nibaza ko gusa mace yaje gusa nk'iyihinduka muri gice cya kabiri ku marampulasima muri handball naho habaye kuri uno w'imana ku kibuga cya sesinga mu ngagara inkino za super coupe aho mu bagabo igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa brothers team wirahiye sos ku bitsindo mirongo itatu na bibiri kuri mirongo ibiri n'icenda mu mugwi wa sos umumenyereza aremera ko barushijwe icyabuze cyane kinini ari uko abakinnyi bamwe bamwe batari biteguye harimo n'abafite imvune abakinnyi bacu akomeye muzidane mwabona ko agenda yacu magira ntiyameze neza abandi babona ko umengo iminsi mikuru yabaye miremire ariko nabo umugwi wa brothers bakinnye neza kudusumbya naho rero umugwi wa sos utashoboye gutahukana intsinzi barizera ko abakinnyi barose uno mwaka kugira bikomeze bazobafasha gutwara ihiganwa ry'ibujumbura waje uyu mwaka ku bakinnyi twari dufise mu mwaka uheze harongeyemo abakinnyi bake atari benshi amaposite strategike twari dukeneyemo abakinnyi n'amaposite y'abapivo abayiriye abantu b'abagoshe urave umugwi wagumye ari nka wa wundi nyene mbwa twarongeye amakinnyi matatu kandi n'abandi zokongeraho gushika ibaza yuko abakinnyi dufise ubu bakwiye kugira dushikane ku ntsinzi zikomeye umumenyereza wa brothers team arashimira abakinnyi biwe bashoboye gutahukana intsinzi ariko akamenyesha ko abakinnyi biwe nibamara kumenyerana gutsinda bizoroha kurusha mu ncamake icyo twabarushije twabarushije kunyaruka na tekinike ntonya sino nabo barayifise mugabo ubu kunyaruka je rapide niyo mbona dusa n'ababasumbije twongera tubasumbya na defanse iyo abakinnyi baje muri ekipe batahoramo babanza kumenyerana n'abandi rero murabona ko atamwanya munini nyo haciye kuva tugize rero kritema ubu rero nico gituma mubona hariho abakinyi bashasha kacu bariko barakina usanga batamenyeranye nabo bahasanze ariko ni ibintu tugiye gukorera ko cyane kuko kiratuma na twebwe kigabanya umusaruro twari kuronka mu bihe turiko turakina n'izindi ekipe tugiye kugihagarara ko cyane nka jewe cyane cyane koca kirandaba kugira ngo ushobore kumenyereza abo bakinyi nabashire hamwe bagire lo collectif imeze neza hanyuma dushobore kuronka umusaruro vyoroshe tagukekeranya kurimo mu gisata cy'abigeme igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa sisters waronse intsinzi ku musegonda wa nyuma ku bitsindo mirongo ibiri na bibiri kuri mirongo ibiri na kimwe mu rukino byari bigoye kuvuga uhava atsinda kuko iyo migwi yagenda ibangabanganywe kuva urukino rugitangura gushika rurangire desire hatungimana kigali ijwi rya amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukube ya baro wamfashije kuyabagezaho nawe anyikijisha ambwira ko abifuriza umwaka mwiza w'amata n'ubuki mukube ya baro akaba amfasha kubagezaho aya makuru buri munsi mwebwe mudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi mbifurije amahoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya mudenderwa mudereri ndakasharishari kashirangabo kamazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago nibutsize amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene ku bahungu umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirudiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi idore intashyo ibagere ku mutima tubifuza